Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabaramukije inshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri aka gatondo ku munsi wa mbere itariki indwi z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Aloys Bigirimana
umaze kubona ugahabwa ibintu ugafite umuryango abantu bakobotse bakubaka amazu barabaza abantu bubatse ama etaje hajya bataye ama etaje uyu asigaye ari nk'ibitamurigwa aho bari rero uno munsi bari ahantu binyegeje uyu ni perezida nkuru nziza mu gihe yari kasozera igikorane yari amaze indwi aremesha iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayabashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye mwaramutse neza alphonse umwanya ni uwawe udushikiriza amakuru waduteguriye
mwaramutse neza royize mwaramutse neza mwese muri ko murakwirikira iradiyo ijwi rya amerika ku munsi wa mbere amerika yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wariho abakozi perezida barack obama yawuhimbaje amenyesha ko yasinye urwandiko rutegeka abakoresha gutanga akaruhuko kajanye no ku- no gu- no gukikwa n'amagara kw'abakozi ibihumbi amajana atatu yabwiye abanyamasendika bo mu gisagara ca boston ko yashimye urwo rwandiko kuko abo mu mugambi wa republika bagumye basa n'ababangamira abakozi b'abanyamerika yongeye ati amerika kiri mu bihugu byifashe neza mu butunzi ariko ko abakoresha b'abanyamerika badatanga akaruhuko k'abakitswe n'amagara canke akaruhuko k'ubuvyeyi ati hariho abakozi bakaronka n'ivyo cane cane abakorana n'ubuzi bwa leta ati ariko imiliyoni mirongo ine na zine z'abakozi bakorera amakompanyi y'abikorera ivyabo cane cane kandi benshi bakorera amahera make ntibaronka ako karuhuko ako karuhuko rero koza ko kurwara koza gafasha abakozi bakitswa n'amagara canke imiryango yabo kubandanya babaho urwandiko rero rusaba amakompanyi akorana na leta guha agakonje ko kurwara n'imiburiburi iminsi indwi mu mwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi perezida obama yasabye kandi inama nshingamateka nshingamateka na nkehuzamateka ko yotera ike- ko yotora itegeko ryotegeka amakompanyi yose arenza abakozi cumi na batanu ko ryaha abakozi aho gakonje abafise amashirahamwe mato mato bavuga bati icyifuzo ca perezida cari ciza ariko bizogora ingene tuzobandanya turiha abantu badashobora gukora leta zunze ubumwe za amerika ku munsi wa mbere kandi yarasabye leta y'ubugiri kwaka uruhusha iyo leta yahaye uburusiya rwo gukoresha ibibuga vy'indege zigana mu burusiya mu- mu- mu- muri siriya umuvugizi wa leta y'ubugirigi yaramenyesheje ko bariko bariga ingingo bofata amakenga rero ya leta zunze ubumwe za amerika atera aba menshi mu gihe hari amaraporo avuga ko uburusiya buriko buragwiza uburyo bwa gisirikare muri siriya kandi na perezida Putin wenyene akaba yaravyemereye ko hariho uburyo bwa gisirikare afashisha Siriya harimwo abamenyereza ubuhi- abamenyereza ubuhinga bwa gisirikare yaravuze kandi ko atabasoda ategekanya kununika muri Siriya uwo ni perezida wa, re- wa, wa uwo ni perezida w'Urusiya mbere ko ariko aragerageza gusaba amakungu ko yokorana kugira arwanye iterabwoba n'ikumirwa n'ikumirana rirangwa muri Siriya umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry mu ndwi iheze yaravuganye na mugenzi w'uburusiya kuri ico kibazo aramubwira ko mu gihe ivyo vyoba ari vyo vyoba- vyoza guhindura isura y'ingwano yo muri siriya ubuzima ubuzima bw'abataco bazira bugahungabana impunzi zikongerekana kandi n'abariko barafasha mu kurwanya iterabwoba ry'aba islamic states bagahava banacanamwo ku munsi wa mbere igipolisi ca hongiriya ciriwe kirarwana n'ingene cotunganya igitigiri c'impunzi zashaka kwinzira kwinjira ziciye ku mupaka wa serbia igipolisi catanguye kurobanura abarushe cane canke aboneka ko bafise agahinda kenshi babashira mu bibanza vyo kuruhukiramwo mu gihe bari baruhutse gari ya- bari bavuye mu- ba- bururutse mu gari moshi iva kuri Serbi- muri serbia ibashikana ku rubebe rwa hongiriya aho hari mu ntumbero yo kubafata amakanda imbere y'uko binjira mu gihugu benshi ariko ntibabikunze kuko baciye bafata ibarabara ribajane i budapeste ku murwa mukuru wa autriche n'amaguru mu byo batinya harimo ko igihugu ca hongiriya kiriko kirahindura politike mu bijanye n'impunzi aho gitanguye kurobanura abahunze kubera umutekano muke w'ibihugu vyabo canke abahunze ubukene byotuma mbere impunzi zikwamye zishobora gusubizwa muri serbiya iyo zaje ziva perezida w'ubufaransa francois Hollande ku munsi wa mbere yarasabye inama yohuza abaperezida b'ibihugu bine uwo ni francois Hollande nyene angela davis w'ubudage vladimir putin w'uburusiya na petro poroshenko wa ukraine iyo nama yoba ari iyo kurabira hamwe ingene amasezerano y'amahoro hagati ya ukraine n'intara yo mu buseruko ishaka kwiyonghora kwigenga ishigikwe n'uburusiya ariko nyine ayo masezerano ariko arashigwa mu ngiro
urakoze alphonse ku makuru ahejeje kudushikiriza turasubira mu kanya gato radiyo ijwi rya amerika i washington dc uyu ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere ku nkuru zivugwa mu burundi perezida petero nkurunziza ashinga intahe ku mpinduka zagiye ziraba muri politike y'uburundi n'ingene yagiye arabisohokamo hari mu gikorane cyatunganijwe n'umuryango wiwe igikorane yasozereye ku mpera z'iyi ndwi irangiye imwumba aho bita mu byegwa bya ngozi mugenzi wacu jean bosco ndarurinze yari yahishikiye gushika arahiriye gusubira kurongora uburundi petero nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u burundi avuga ko yarwanye intambara nyinshi na shetani mbere no gushika ku munsi agenwa n'umugambi we sndfdd ngo abuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu ndashaka kubabwira neza yuko tuja muri rya koraniro rya koraniro badutora mu mugambwe kugira ngo duserukire umugango matora mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nagize intambara ikomeye cyane muri jewe satani yari amaze gupanga yuko atandatu kimwe kizoshoboka mu burundi muri uwo mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ibi byatanguye cyane cyane tutarushaho amategeko muravyibuka nabwiye gatoya ejo amategeko ajanye n'umugwi ujejwe amatora washigwaho ugwanywa iryo tegeko haba tushiraho n'umugwi ujejwe ukagwanywa uwo mugwi bashiraho abandi babaserukira mu makomine yo mu ntara bikagwanywa twatangura kwandikwa ngo zimya vyose ufuta vyose nta kintu na kimwe ugiye kuraba naho vyaretse abisana n'ikibanza cankwe ikiringo c'iwacu kuko iyo aba ari ikiringo vyose vyari kugenda neza bitatataguye ataragera umukuru w'igihugu ati umugambi wo kugwanya amatora wagiyemo iterabwoba ryinshi n'inguvu z'amafaranga kubera ko satani yari abyumvise yarateguye ibindi bace bakora umuvurungano ukomeye cyane no kuraba ukuntu batatagura isentare ijejwe kubahiriza ubwira shingiro turazi intambara bagwanye babandi bamye bavuga barabirutse inyuma ubufise umutwe woroshe yaguye mu mutego noneho ati rero yuko umutego wari wabaye wavuye reka rero ibiziheje kwemezwa nace ntwara dosiye hariya muri ya muri babandi baje gutunganya amatora ndayijana guishikana yo ntibihagije kugira ngo yemezwe n'ikindi kintu ubwo yari yishikayo baca bateza undi muvurungano babagenza kwa kundi nyene barabajya umutima barabakongataza amafaranga iterabwoba turabica tugira gute kwa kundi nababwira bambwira ati turaguha bino bintu bivemwo urazi kwemerwa ugahabwa ibintu ugaca umuryango abantu bakomotse bakubaka amazu barabaza abantu bubatse amayitaje hajya bataye amayitaje uyu asigaye n'ibitambulirwa aho bari rero no munsi bari ahantu binyegeje ibaze kuva mu mugisha w'imana watujyana kubikwa nk'umukibiriti umukuru w'igihugu yaragarutse mu ntara yiwe ku myerekano yabaye ayiroresha ku mugambi wo guhirika ubutegetsi umugambi avuga ko umuryango wiwe wari waburiwe n'imana biciye mu ndoto z'umwana wiwe w'umuhererezi mu bantu bagendereza neza ibintu naho byasa bisaniye na gatonya n'ibintu bijyanye n'ikiringo kuko inyuma yaho gatoya mu kwezi kwa gatanu icari cinyegeje inyuma y'ivyo bintu byose caciye kiboneka cabaye igiki uko cabaye gikomeye ni uko ba bandi twaheruka tubona biruka twaje twabona umwanya mutonya none bataciruka bari hejuru y'imodoka z'ingwano ukibaza ivyo bintu ko vyaje ukabibura ya tariki ya cumi na gatatu ibirageze ababwira neza ibyo byagiye kuba wa mwana uhari wacu muhira imana yari yamukoresheje akabitubwira mu kwezi kwa kabiri byagiye gushika tugaca amezi atatu tusenga turi ku mavi umukuru w'igihugu aravuga uko yashitse mu gihugu inyuma yo gushaka guhirika ubutegetsi bwiwe hanyuma rero imana iba hafi yanje muri ayo marushwa muri izo ngorane wanashaka ikositime zose chini aha twambara amakositime n'amakaruvati kubonye rimwe na rimwe reka reka reka reka reka ikintu cya mbere twaje gukora amakoti gukora n'amakaruvati no kurunda impuzu ziciriritse cyane za bitanu za bitanu byihuta baraziga hasi hejuru bazibigira bazibigira cyane yambara kwa kundi kwa kera twende imana ibana nanjye muri ako kajoro moja mbiri moja mbiri moja mbiri moja mbiri moja mbiri nashikanye aho nshika naraje ndiyizira ndiyizira ndiyizira ndiyizira ndaza ndaza sanga muhira reka reka reka reka atana habari niyambaye n'inkofero na twa duhuzo twa bitanu ndakubwire kurinda nshike muhira kubwo ubushobozi bw'Imana twari turi imodoka tutarenza abantu aba naje n'imodoka imwe n'abantu batatu aratunga agatoke ibimenyesha amakuru vyo hanze ko vyahengamiye kubagiza imyiyerekano twarabwiye bajya bagenzi bari baje baturutse hanze bamenyesha amakuru bimenyesha amakuru bikomeye cyane ndababwira ati rero basha hano hantu ni byiza cyane ko mwagiye kumurika tuyatunza turaba hajyanye ntugomeye hajya ariko ngo ndabajane hirya no hino Ndavuze, ngo tujane kuko n'amakaritiye yari amakaritiye atanu nicyo kimwe n'imitumba ku mitumba agize igice cy'u Burundi ibihumbi bitatu na- n'ibiri sigure imitumba itanu irimo ingorane mugabo ibyo bimenyesha amakuru vyerekana yuko uburundi bwose buriko buraka hama ndavuga ati jewe ndiko ndiyamamaza nariko turiyamamaza ingo ndabajane tuze kubereka umwana ashaka n'impunzi nyinshi nagiye- na- nagiye mu- mu- mu kirundo ndavuga ati tujane mu kirundo nze kubereka abahunguzi barenga ibihumbi icumi nibaje ndavuga ati tugende nyanza raki abereke nakire ku murango riva abarundi bene wacu bariko baragaruka bashika ibihumbi cumi na bitanu hari mu kwezi kwa gatanu kwa kane ndawe ngo ndabajane ndabereka abarundi muraba amahoro aho kwangana baranka turakomera abashinja bongere ko barakoze ivyo umukuru w'igihugu ashikiriza biri mu gice ca kabiri c'intahe yashinze co kuva agenwa ngo aserukire umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu gushika uno musi ingozi Jean Bosco Ndarurinze ijwi ry'Amerika tuve mu burundi tuje mu rwanda umwana yaraye yishwe na se wiwe amuziza ko yamwibye amafaranga amajana atatu y'amanyarwanda ibyo byabereye mu karere ka gatsibo aho mu rwanda ababibonye bavuga ko ari agahomerabunwa inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eric bagira ubusa yamukubise uruntu yahise ari ku kibumbe cy'amaraso basi noneho ubwo arazamuka yari ari uwo mwana yari yacanze sinamenyaga uburyo bw'uwo mwana aho amutwara kuko uwo muhungu njye sinari namuzi ni nabwo bwa mbere nari mubonye ubwo umwana yari amarira agahinda n'akumiro ku batuye mu kagari k'amatunguri gatsibo mu burasirazuba bw'u rwanda ubwo twasangaga bashyingura umwana w'imyaka icumi bavuga ko yishwe na se umubyara amujijije ko yamwibye ibiceri bitatu kimwe cy'ijana ikindi cy'ijana n'ikindi cy'ijana mu mafaranga y'u rwanda ukekwaho kwiyicira umwana bari mu maboko ya polisi we na muramu we abaturanyi babashinja gukubita kwizera bosco kugeza apfuye se w'uyu mwana wishwe akubiswe yari yaratandukanye na mukantirenganya safina nyina wa kwizera bosco ababibonye babwiye ijwi rya amerika uko byagenze kuri uyu wa gatandatu ubwo ngubwo ndaza turazamuka tuzamutse tugeze mu nzu dusanga aziritse iminyururu ibintu by'imigozi hose hose mbese hose bamuziritse nubwo dusanga yapfuye yarangije nibwo na- bamu- bamukorakoraga basanga yarangije yakonje kare uwo mwana rero yari yambaye n'ubusa uwo muhungu amuzamura mukantirenganya ubyara kwizera bosco n'agahinda kenshi yabwiye ijwi rya amerika uko yamenye amakuru y'urupfu rwa muhungu we none rero nagiye kumva bara umuyobozi arampamagaye ati umwana wawe umugabo wawe yamwishe amujijije amafaranga magana atatu yakuye ku bihumbi bine ati umwana amafaranga magana atatu yarayafashe arayarira kubera ikibazo cy'inzara ati ubwabonye ko bari bumukubita ahungira ku baturanyi ahungiye ku baturanyi ati ubwo ngubwo yakoze iki ati hari uwundi mugabo wagiye kumuzana ku baturanyi amushyikiriza se niko ise kumufata ngo aramukubita paka umwuka ushizemo Esther Imanihoza mukase wa kwizera Bosco nawe yasaga n'uwaguye mu kantu avuga ko se w'umwana n'ubusanzwe yamuhanaga mu buryo budakwiye igihe yabaga ari mu makosa yari asanzwe amukubitira mu nzu akinze yarangiza akamukuramo ari muzima umwana nkamuhendahenda nkamubwira nti ni ukwihangana isaba guhana yarakubyaye sinigeze mfata akabo inkoni ngo nkubite umwana wa mukeba wanjye n'umunsi umwe umwana twabanaga twamaranye imyaka ibiri w'umukobwa utari wujuje imyaka icumi Yagiye- yarinze ataha nta kintu mpfuye nawe kandi nawe si wari uw- si yari uwanjye abaturanyi basanga ibyabaye bidakwiye kandi bitari ibyo kwihanganirwa ngewe no kumufunga gusa mba numva bidahagije ku bwanjye mba numva baba bamuzanye ababyeyi tukamuha amasuka tukabica mumuhane by'intangarugero ku buryo n'uwabitekerezaga ahita abireka kuko ibi ni agahomamunwa nta n'ahandi hantu biri yaba ari n'umugabo ukeneye kujya kubita n'umugore bigezaho abireke n'abagore ngo bica abagabo nabo babireke kurwana kuko ntabwo ari wo muti ntabwo ari byo bikemura ikibazo Eh, birahaba ni uko babihisha barabakubita byamufiririza uretse ko babihisha ubuyobozi bw'akagari k'amatunguru mu karere ka gatsibo habereye ubu bwicanyi buvuga ko amakimbirane mu miryango adakabije kugeza ubwo yabyara impfu busanga ibyabaye ari ishyano bugasezeranya ingamba bwana Emmanuel musonera ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari k'amatunguru kumva umuntu kuba yishe undi amafaranga amujije amafaranga magana atatu ni ishyano nanjye nishyano kuko sinavuga ko byari bisanzwe ingamba mfite n'izo kubwira abaturage batuye muri kariya kagari nkoresha amanama ahoraho mbabwira ko biriya bintu atari umuco w'abanyarwanda kuko gufata umwana wabyaye ukamwica ntabwo navuga ko ari ikintu gisanzwe kizwa ni ikintu kigaragara ko ari ikintu kigayitse ngiye kubishyira mu nteko rusange gushyira amanama y'imidugudu ababitekereza n'abajya babikora mbereke ko ibyo byose ari ubugome budakwiye bireke mu buryo bazajya bigisha na bagenzi babo baturanye kuko kiriya kintu kiramutse gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane muri ako gace kandi kigatera ingaruka zitoroshye kandi mbi polisi mu burasirazuba bw'u rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka gatsibo ntitwashoboye kubabona ngo baduhe ishusho rusange ku bibazo nk'ibi mu ntara y'iburasirazuba minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu rwanda ishyize imbere gahunda zirimo izwi nk'akagoroba k'ababyeyi aho abagize umudugudu bahurira bakungurana ibitekerezo ku bitagenda mu miryango batuyemo ni gahunda igaragara nk'igikeneye gushyirwamo ingufu ukurikije amakimbirane ya hato na hato agenda agaragara mu miryango akabyara n'impfu eric bagira ubusa ijwi ry'amerika igatsibo mu burasirazuba bw'u rwanda mu rwanda kandi abacuruzi bo mu rwanda bavuga ko itegeko rihana abadakoresha akamashini k'ikoranabuhanga mu gutanga amatagisi uwarikoze wogira ngo yari agamije gukura abadandaza benshi ku mirimo yabo ariko aba bacuruza barashima ko ikibazo leta yakibonye ikaba yaratunganije ibiganiro byo guhindura iri tegeko inkuru twateguriwe na asumutakaboyi abacuruzi bavuga ko itegeko rihana abadakoresha akamashini k'ikoranabuhanga mu gutanga inyemezabuguzi uwarikoze wagira ngo yari agamije gukura benshi ku mirimo yabo bakaba bishimira ko iki kibazo cyabo leta yakibonye inzego zinyuranye zikaba zaratangiye kuganira kuri iri tegeko itegeko rihana umucuruzi udakoresha akamashini k'ikoranabuhanga mu gutanga inyemezabuguzi ryasohotse mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu abacuruzi bavuga ko ibihano bahabwa mu gihe hari abadakoresha neza aka kamashini bikarishye iri tegeko rihanisha umuntu udakoresha aka kamashini miliyoni makumyabiri ku muntu ufite igicuruzo cya miliyoni magana ane umuntu kandi ufite igicuruzo cya miliyoni mirongo itanu ahanishwa amande ya miliyoni icumi naho umuntu ufite igicuruzo cya miliyoni cumi n'ebyiri ahanishwa igihano cya miliyoni eshanu aba bose bakaba ari ababa bagaragaje kudakoresha aka kamashini neza ku ruhande rw'abacuruzi bavuga ko iri tegeko rikoze nabi nubwo ari rishya ko rikwiye guhinduka byihuse shifure davire ya miliyoni makumyabiri ku mwaka ijyana umuntu muri teve kandi miliyoni ugumye uyizunguza ucuruza yayagezaho bikaba rero tutibaza abantu bakoze iryo tegeko kugira ngo uvuga ngo umuntu utunze ucuruza miliyoni imwe umuce miliyoni eshanu cyangwa icumi ni ibintu bitumvikana ikindi kintu gikomeye kirimo ni uko no kwibeshya bibaho n'uwibeshye bamuca ayo mafaranga ikindi giteye agahinda ni uko naho waba ari fagitire y'ibihumbi cumi na bitanu cyangwa makumyabiri kubuca miliyoni eshanu niko bimeze niko itegeko rikoze rero nta nubwo tujya bivuga mvuga ko ikibazo ari abakozi ba rwanda reveni ikibazo ni abakoze itegeko aka kamashini kaje kareba abacuruzi bose biyandikishije ku musoro ku nyongeragaciro kagitangira gukoreshwa benshi bagaragaje guseta ibirenge mu kubyitabira aho ibintu bigeze ubu hari abamaze kucyishimira ariko hari abandi bakivuga ko ubucuruzi bakora budakeneye kwifashisha iyi mashini ibiyo mashini twe tubibona nk'ikibazo gikomeye cyane uyu munsi nanone baratubwira ngo dutunge ibiyo mashini tutayikeneye mu by'ukuri ntayikenewe nabo barabibona ko tutayikeneye nk'ubu twari twarabandikiye tubabwira ko tubasaba exoneration baratwegizonera baduha exoneration agomba kuzarangira muri 2016 twatunguwe no kubona dushyize ku rutonde rwo kuvuga ngo exoneration ikuweho ese impamvu bari bayiduhaye ivuyeho impamvu twari twatanze ni iyihe kwikuraho yo kutwegizonera dukora amasoko ya leta ntabwo turabadetanya amasoko ya leta dukorera kuri kontara aho twakoze akazi badukata imisoro uyu munsi wari uri kwibaza gukora fagitire eshatu mu mwaka bakagurisha iyo mashini ugiye kubika mu rugo utazakoresha kandi iranahenze bimaze iki twe tubibona nk'ikibazo ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko kitazava ku mugambi wacyo wo gushishikariza abacuruzi gukoresha izi mashini abacuruzi bagera ku bihumbi cumi na bitandatu nibo biyandikishije ku musoro ku nyongeragaciro muri bo ibihumbi icyenda byamaze kwitabira gukoresha aka kamashini rwanda reveni ivuga ko izakomeza gahunda yayo n'abasigaye nabo bagakoresha aka kamashini kugira ngo birinde ibihano bigera ku bacuruzi batagakoresha kandi bakagombye kugakoresha cyangwa se bagakoresha bagakoresha nabi ibi bihano bihabwa abacuruzi badakoresha utu tumashini uko bikwiriye abacuruzi bemeza ko bibagiraho ingaruka zirimo no gutakaza imirimo yabo nubwo nta bushakashatsi bw'abahagaritse akazi kubera gucibwa amande aremereye burakorwa bwana gashayija jisite uhagarariye icyiciro cy'abacuruzi bakora iby'ubukorikori yemeza ko hari benshi mu bo bakoranaga bahagaritse imirimo yabo ni ukuvuga ngo abantu bamaze gufunga mu bucuruzi ni benshi ntabwo ari bake rwose ni benshi kuko niba baguciye amafaranga udafite icyo ukora ni ukwiruka ariko rero mu by'ukuri koko si ibintu mbona bifasha rwanda reveni si ibintu bifasha ubu- ubu- ubucuruzi mu rwanda kuko iyo itegeko ririho ibihano bikomeye ni itegeko ryogeza ruswa kuko abantu bo abantu usa- n'ab- n'ababishyira mu bikorwa si abamarayika aravuga ati areba ukuntu akanga abantu ngo arebe ikintu abakuraho kandi ni itegeko rituma abantu badatekana mu mutwe ukudahana ni icyaha ariko niyo uhana umunyabyaha ukamuhana igihano kirenze icyaha yakoze birutwa no kutamuhana nibyo bibi cyane ikibazo cy'amande acibwa abacuruzi n'itegeko riyashyiraho biherutse kugarukwaho n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro bwana tusabe richard ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru avuga ko inzego zibishinzwe zatangiye kuganira kuri iki kibazo akaba nanone nashidikanya yuko inzego zibishinzwe zose ukurikije umurongo wa perezida wa repubulika yatanze barimo kuganira kugira ngo barebe ese koko ibihano birahanditse niba nasanga bihanditse sinshidikanya ko tubazagaruka twareba uko twabiganira tukagira ibyo duhindura amategeko nubwo iri tegeko rishyiraho ibihano ritaramara igihe abacuruzi benshi bagaragaje ko ribabangamiye ariko nanone kubona ubisobanura ufata amajwi ntibyoroshye abo twaganiriye hafi ya bose bangaga kwerura ngo bavugire kuri mikoro ya radiyo ijwi rya amerika ibibazo bafite ahubwo bakishimira ko babivuga gusa utabafasha amajwi gusa ari abemeye kuvuga ari n'ababyanze bahuriza ko iri tegeko ry'ibihano riramutse rihinduwe yaba abacuruzi cyangwa se na leta bose babyungukiramo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
amakuru yacu arabandanya ubu naho mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwire amakuru ya siporo avugwa mu rwanda tumutege amatwi mu mupira w'amaguru mu rwego rw'imikino y'amajonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzajya mu cyiciro cya nyuma cy'irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu ejo bundi kuwa gatandatu ikipe y'u rwanda amavubi yatsinzwe na black stars ya ghana igitego kimwe ku busa ni mu mukino w'umunsi wa kabiri wabereye kuri stade amahoro i remera abasore b'u rwanda bayobowe n'umutoza jonathan mankstry bagerageje kwihagararaho uko bashoboye abakinnyi nka haruna niyonzima michel rusheshangoga salomoni risarike abuba sibomana na yannick mukunzi bagaragaza ko nta gihunga bafite imbere y'abasore babigize umwuga bo mu ikipe ya ghana nka andrea yudede umuvandimwe we jordan ayu mubarak wakasu christian atsu salomo asante na bagenzi babo igice cya mbere cyarangiye nta kipe ishoboye kureba mu izamu mu gice cya kabiri amakipe yakomeje gushakisha uko yakwegukana amanota atatu ku munota mirongo inani n'umunani ikipe ya ghana yabonye igitego cyayo ari nacyo cyonyine rukumbi cyabonetse muri uwo mukino cyatsinzwe na kabuhariwe mubarak wakasu uri kufuranya yateje ukuguru kw'ibumoso nyuma y'ikosa ryari rimaze gukorerwa rutahizamu jordan ayu hafi y'urubuga rw'amahina umupira warangiye gutyo ikipe ya ghana y'umutoza avram grant itahana amanota yayo atatu yatumye ihita igira atandatu mu mikino ibiri ikaba ariyo yoboye itsinda rya munani ririmo nanone amakipe ya mozambique n'ibirwa bya morise abakinnyi b'ikipe amavubi bavuga ko nubwo batsindiwe imuhira ntako batari bagize uyu ni salomoni risarike myugariro w'ikipe y'igihugu usanzwe akina mu ikipe ya sentro yo mu bubirigi uyu mukino twatangiye neza ikipe- ikipe ya ghana umukino utaratangira eh, ghana ni ikipe ikomeye yakingiye ku gikombe cya afurika yikina igikombe cy'isi Eh, ni ikipe ya- yaje tuyiteguye cyane Eh, twatangiye umukino mbese umutoza yari yaduhaye yari yatubwiye ko iminota cumi n'itanu ghana iri buze ishaka gu- gutsinda Eh, twagerageje ku- kuyifunga na mita ya mbere wabonye ko nawe ukaziwe n'imwe ba- bateye mu poto Eh, twabigezeho Eh, mita ya kabiri hafi iminota umunota hafi wa mirongo ine na gatanu wabo agakosa hariya babona kufura mire ntabwo yari ihagaze neza niyo mpamvu bashoboye kudutsinda kiriya gitego habaye uburangare buto uyu mukinnyi yongeraho ko ntarirarenga ngo birashoboka ko mu mikino isigaye bazabona amanota yo kwerekeza muri gabo mu gikombe cya afurika cy'ibihugu Eh, urebye bari abakinnyi tu- tu- turamenyeranye nyina kuvuga ni uburayi nyina n'abandi bakinnyi abataka bakomeye eh, urebye nta nta kibazo cyabayeho Eh, icyo icyo nabonye uriya mutoza umutoza wacu yagereje gupanga afite sisiteme nziza yagereje gu- guhuza umukino nabonye ko hari icyizere mu mu mikino iri imbere turacyafite imikino myinshi iri imbere yo kwishyura mbona hari icyizere gikomeye kuko nabonye ikipe ihagaze neza eh, hari mu bwumvikane nabonye hari icyizere ko du- dushobora no kwikarifa tugiye mu kintu cya volleyball ikipe y'igihugu y'u rwanda mu cyiciro cy'abagabo yatangiye nabi amarushanwa nyafurika all africa games arimo kubera i brazzaville muri congo mu mukino w'ikubitiro abasore b'umutoza paul bitok ibrahim batsinzwe n'ikipe y'igihugu ya nigeria amaseti atatu kuri abiri uyu mukino wabaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe y'u rwanda nyamara niyo yari yatsinze iseti ya mbere algeria itsinda amaseti abiri akurikiyeho hanyuma abasore b'amavubi nabo batsinda iseti yabo ya kabiri byabaye ngombwa kwitabaza iseti ya seul aho algeria yatsinze amanota cumi n'atanu ku icumi y'u rwanda kugira ngo abasore b'u rwanda bizere kuzakomeza mu cyiciro gikurikiraho muri iyi mikino barasabwa gukora ibikomeye bagatsinda igihanganje kameruni mu itsinda rigizwe n'amakipe atanu ariyo u rwanda algeria kameruni ibirwa bya seyishele na ghana yari claude munyandinda i kigali
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije alphonse turaguha ikaze
urakoze urakoze cyane aroyizi incamake y'amakuru yavuzwe ku- muri iki gitondo ni uko ku munsi wa mbere amerika yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi perezida barack obama yawuhimbaje amenyesha ko yasinye urwandiko rutegeka abakoresha gutanga akaruhuko kajyanye no gukirwa n'amagara bak- no gukik- no gukikwa n'amagara abakozi ibihumbi amajana atatu yongeye ati amerika iri mu bihugu byifashe neza mu by'ubutunzi ati ariko abakoresha abanyamerika ntibatanga ku karuhuko k'abakitswe n'amagara cyangwa akaruhuko k'ubuvyeyi aho karuhuko rero koza kav- ko kurwara koza gafasha abakozi bakitswe n'amagara cyangwa imiryango yabo kubandanya babaho iyindi nkuru twabashikirije ni uko leta zunze ubumwe za amerika ku munsi wa mbere yasabye leta y'ubugirigi kwaka urusha iyo leta yahaye uburusiya rwo gukoresha ibibuga- ibibuga by'indege zayo ziguruka zigiye mu Bus- muri siriya amakenga leta re- zunze ubumwe za amerika rero atiraba menshi mu gihe hari amaraporo avuga ku burusiya buriko buragwiza uburyo bwa gisirikare muri siriya kandi na perezida Putin wenyine akaba yarabyemereye ko hariho uburyo bwa gisirikare afashisha siriya harimwo abamenyereza ubuhinga bwa gisirikare ku munsi wa mbere igipolisi ca hongiriya ciriwe kirarwana kirarwana n'ingene cotunganya igitigiri c'impunzi zashaka ci- zashaka kwinjira ziciye ku mupaka wa serbiya aho rero hari mu ntumbero yo guha yuko bafata amakan, bafata, bafata amakanizo mpunzi imbere yuko zinjira mu gihugu benshi ariko ntibabikunze baca bafata ibarabara rya i budapest ku mugwa mukuru wa autriche n'amaguru mu byo batinya harimo ko icyo gihugu cya hongiriya kiriko kirahindura politike ku bijyanye n'impunzi aho gitanguye kurobanura abahunze kubera umutekano muke canke abahunze kubera ubukene byotuma mbere impunzi zikwamye zishobora gusubizwa muri serbiya aho zabanje gukoza ikirenge iyindi nkuru twabasha- twashikirizwa nuko perezida w'ubufaransa francois hollande ku munsi wa mbere yasabye inama yahuza abaperezida b'ibihugu bine francois hollande wenyene angela davis w'ubudage vladimir putin w'uburusiya na petro porochenko wa ukraine iyo nama rero yobera ipari mu Faransa imbere yuko inama y'ibihugu bigize isharamwe mpuzamakungu ONU itegekanijwe itariki 15 z'ukwezi kw'icenda itangura Perezida François Hollande yavuze ko gushika ubu indwi mu mu ndwi heze amasezerano yasinywe hagati ya Ukraine n'intara ishaka kwiyongora ko n'intara ishaka kwiyongora kuri Ukraine iriko iragenda neza yongeye kandi akomye- amenyesha ko ko mu gihe amatora yotunganywa neza muri Ukraine yo hava asaba ishiramwe mpuzamakungu zigatezura zigatezura uh, ibihano yazahaye Burusiya
Inshuti nshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye umwanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akaryo ko kubashimira kuba mwaduteze amatwi kuri mikoro mwari kumwe nanje aloyizi bigirimana amakuru nayo mwayashyikirijwe na mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye tubatumire kandi mu kiganiro muri isanga kiza kuba isaha cumi z'umuhingamo mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu burundi fm mirongo cyenda na kane n'ibice cyenda fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo com facebook voa radiyo yacu ndetse turi no kuri twitter inshuti z'ijwi ry'amerika rero ubu ngubu ni wa mwanya w'ikiganiro cyanyu muri isanga muri isanga y'uyu munsi twayihariye ikibazo cy'abasangwabutaka abatwa bo mu burundi ntabwo ari ikibazo turi bujye mu mizi yacyo yose kubera ko murabizi abatwa bihora bivugwa ubwabo barabyivugira n'abandi bantu barabibona ko bafite ingorane mu bisata byinshi cyane mu burezi mu bucuruzi mu mibereho yindi isanzwe mu byerekeranye no kugira ubutaka kandi ari abasangwabutaka uyu munsi turibanda ku bya politiki mu burundi abasangwabutaka mwebwe uko mubibona mufite uruhe ruhare nyakuri mu bya politiki y'igihugu cyanyu none se mwebwe abarundi muri rusange mwese mubibona mute mubona abarundi bafite uruhare rugaragara muri politiki y'igihugu cyanyu yego birazwi yuko abatwa bafite abahabahagarariye nko mu nteko nshingamateka y'u Burundi ndetse no mu nteko nshingamateka ya yase uriya muryango wa afurika y'uburasirazuba ariko se birahagije ibyo byose rero muri politike gusa nibyo tugiye kurebamo uyu munsi muri iki kiganiro muri isanga mwese rero mufite ijambo ariko umushyitsi mukuru ni habimana leonard habimana leonard arongoye uniproba ni ukuvuga ishyirahamwe mpuzabatwa ryo mu burundi arongoye ni perezida representant legal turi kumwe rero uyu munsi niwe turi buganire ku buryo burambuye leonard we uraho neza urakomeye amahoro tomasi yego turaho natwe aho ngaho iwanyu se mumeze mute ego twebwe turaho turakomeye turi bujumbura tubona gushika muri kano kanya ibintu bimeze neza turabashimiye cyane rero ko mugiye kuduha uyu mwanya ungana n'isaha yose kugira ngo turebere hamwe n'abandi banyagihugu bari buhamagare uburyo ikibazo cya politiki n'abasangwabutaka abatwa mufite cyangwa se uruhare mufite ibibazo mufite muri politiki mu magambo makeya rero nk'ubu ngubu uvuze nko mu minota ibiri tuvuge uko abatwa muhagaze muri politiki wabitubwira mu yahe magambo jewe ingene nobivuga novuga ko muri politike abatwa ari abantu bagiye barakumirwa gushika n'uno munsi twavuga ko muri politike barakumiriwe kandi tuzi ko igihugu cy'u Burundi kigikorera cyane ku bijyanye n'amoko turazi ko no mu ibwirizwa shingiro hariho abahutu abatutsi n'abatwa no mu nzego zose iyo bari barazishinga barisunga ibyo bintu bijyanye n'amoko ariko rero tukabona yuko abatwa batabashiramwo umengo ubumwe bw'abarundi nk'uko twaba tubivuga umengo bugizwe n'abahutu n'abatutsi bonyine abatwa ukamengo ntibarimwo muri icyo kibazo nyamara itegeko nshinga mu ngingo y'ijana na makumyabiri n'icyenda nk'uko mubivuze ibanza ivuga ngo guverinoma ngo ifunguriwe amoko yose y'abarundi ariko nyine nk'uko mubivuze ngo byibura mirongo itandatu ku ijana by'abaminisitiri n'abungirije abaminisitiri bagomba kuba abahutu noneho abatarenze mirongo ine ku ijana abageze kuri mirongo ine ku ijana b'abaminisitiri n'ababungirije visi minisitiri bakaba abatutsi hanyuma bakavuga ko mo n'abategarugori bagomba kugiramo mirongo itatu ku ijana ariko mwebwe ntabwo mugaragara kandi itegeko nshinga rivuga yuko mufunguriwe namwe kujya muri guverinoma Nko mu- nko muri guverinoma hari umuntu mufitemo Eh, novuga nti kuva intwaro ya cami ihavuye hakaza intwaro za guverinema ubu nta mutwa yigeze aja muri guverinema n'uno munsi rero muri guverinema y'ubu guverinema nshasha iheruka iheruka gushingwa na nyene cubahiro petero nkuru nziza abatwa ntibarimwo kandi haguma havugwa yuko iyo guverinema yoba ari iy'ubumwe kandi nabo nyene baravyivuge yuko iyo guverinema baheruka gushinga ari iy'ubumwe ariko tukabona yuko ari iy'abahutu n'abatutsi gusa mu bisanzwe mu by'ukuri si iy'ubumwe kubera ko n'abatwa basanzwe batarimwo ntigombye mu ijambo rero reka duhe ijambo abanyagihugu kuri telefone dufite laurenti reka nawe tumwumve laurenti we uraho urakomeye ndakomeye mwiriwe mwiriwe neza nuko nawe wakwivuga neza naho uri hanyuma ugaterera so nitwa ndiwayorora yego nkaba ndi mu gihugu cya kenya ariko uri umurundi ndi umurundi warahunze se narahunze Eh, terera rero reka twe kujya muri ibyo bibazo by'ubuhunzi hanyuma twivugire kuri iki kibazo cy'abasangwabutaka muri politiki mu burundi so nkagira mvuge ku kibazo cyo mu burundi ku benegihugu baho Mm.
birababaje birababaje kubona politike cyangwa umunyepolitike ahanze politike yiwe mu banyagihugu ariko igihe umunye- umunyenegihugu aje kugira ijambo agaca rigira none se iyo politike izo- izokinwa ryari izokinwa gute kandi abanyagihugu bose bangaye bariko barinyukwako icya kabiri abatwa na be- na bene butaka mu bandi dufise ubwoko mu gihugu kandi butegeza kubahirizwa n'ibyirizwa kinyarwanda birabivugako niryari umutwe ko tuvuga ngo muri turi muri demokarasi niryari abatwa bataduha ababonisi nabo bakajya muri politike bakaronka ibibanza byabo bibakwiye bakareka kuba babonisi mbega niyo bagira mirongo itandatu ku ijana by'abahutu mirongo ine by'abatutsi abatwa baza bari ababonisi mbe kubera icyo babashyira muri bonisi nibabahe liberite ni muri demokarasi koko nimba bayita demokarasi ama nabo nyine bagirente bareke gukumirwa nikoze nduwayo iyo uvuga bonus wasobanura mu kirundi ugereranije icyo bivuga neza kugira ngo abatwumva bose basobanukirwe nashatse kuvuga wa- na- ni nk'inyongera yego bababwo- eh, bababwongegweko kandi mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi no mu nteko ishinga amategeko ya yase barimo none se ubwo ngubwo n'inyongera ntabwo babarwa oya ku bisanzwe igihugu ntigitwarwa n'inshinga ya ya ya se gitwarwa guhera hasi ntabwo Mm.
wotuma wabashinga amateka kandi hasi n'abataba hari ngo ni uko babongeweko nayo eyasedi bazimaze igihe gitoya nibashyire organizasiyo bapanga umugambi bakurikije demokarasi nk'uko ivugwa ko ariyo demokarasi hama umwenegihugu wese ashyikize ikibazo yisanzuye ntahirize ikibazo cyiwe hanyuma baje muri leta sero n'ubungane nduwayo urakoze cyane murakoze namwe pacel uraho urakomeye we namwe ndibyura ye Namwe uri n'amahoro.
ye ni amahoro nawe wakwivuga naho uri hanyuma ugaterera kuri iki kibazo cya politiki n'abasangwabutakwa mu burundi ego mm, ndi ndi gitega bwa mbere mbanje kuramutsa umutumire habimana Kandi leonard niko nkabashimira yitwa ko- ego Mm.
nkabashimira kandi kuba mwatumiwe kubera nawe iryo shyirahamwe ryabo niryo novuga mu mashyirahamwe y'abasangwabutaka risa n'iri fisi junja rinininya Mm.
icya mbere nacyo numva no- notanga ku- notangura kuvuga ubwa mbere ni icyiyumviro yego Ndashi- ndashima ukuntu abasangwabutaka ubu mu bisanzwe ubuzima bwabo bumeze kuko kera bari babayeho cyane ca- nabi gusumba ariko ubu u, baravuye muri twa tuzu tumwe twari dusakaje ibyatsi ubu leta yarabubakiye amazu meza naho ntovuga ngo ni meza cyane ariko rero Mm.
ciye nja kuri urwo ruhande rwa politike Mhm.
nk'uko yabivuze nk'uko yabivuze biraboneka yuko hakiriho agahaze mugabo rero ako gahaze ndakamu- ndakabashyira ko nabonyene yego birambabaza cyane rwose urabye kuva mu matora ya mbere yo mu mwaka wa kangahe Nyuma, oya nk'aya y'ubu eh no ku mukuru w'umutumba ukabura n'umusangwabutaka n'umwe yitoza kandi mu mitumba bahatuye
hozi nta hamwe numvise wabamusizemo Ah, ariko mvuca usanga yu- umenga nabonyine barikumiye iyo wikumira uwundi nawe a- nta wundi aza kugu- kuguha uburenganzira bwawe wenyine utabanje kubugwanira mm.
umva rero nicyo gituma nashaka kumus- kumusaba ngo yonge ba- bongere baze barahimiriza kugira ngo nabo bagire iryo shaka ryo guharanira ibiti bya politiki ni ukuri babafashije cyane igihugu ucisha abahutu ucisha abatutsi gusa ariko n'abatwa nabo ni iki iwabo ariko urabona noneho nako abahutu n'abatutsi bo bamwe bariko bara- bararondera nyene ba- ba- batwara bakaja ku- kurondera amajwi hirya n'ino ariko ugasanga nta musangwa butaka n'umwe arimo Mm.
umva birababaje cyane hanyuma ikindi naco ye iyi- iryo shirahamwe iniproba Mhm.
mu minsi ya- yahera by'ukuri sindakubesha ryari ishyirahamwe ryiza cyane rikora ibintu byinshi vema abantu bose bakavuga ati ni ukuri abatwa cyangwa abasangwa butaka biragaragara yuko bagiye kwisununura batera imbere nk'abandi Mm.
ariko rero ibyo byamaze igihe gito ubu iryo shyirahamwe je ntaryo nkibona nari nagwa mumumbarize ibyabo ni biki byabaye habuze iki ko abantu bahari eh wari utwo tubazo mfise rero mumbarize muzaba mukoze ye pacero urakoze kandi yakumvaga habimana leonard rero arongoye uniproba ishyirahamwe mpuza- mpuzabatwa mu burundi icyo kibazo mwacyumvise ngaho rero nimusubize pacel ego murakoze cyane eh, kandi ndashimiye na pacere ko yashoboye nawe nyine kuba turi kumwe muri kino kiganiro ariko rero icyo twashaka kumubwira ni uko mu by'ukuri ni uko wewe yoba atabikurikiraniye hafi ariko twebwe tubikurikiranira hafi turazi yuko abatwa nabo nyine bafise ishaka rya politiki ariko icyo tubona nk'intambamyi ni uko amategeko y'u Burundi asanzwe yubakiye ku bwoko dusanga akumira abatwa bigatuma nabo nyine baca bacika inkokora zo kubandanya bagira politike nk'uko byategerezwa nk'akarorero nomuha ni uko abatwa haba mu migambwe barimwo baragiye eh, baragize kampanye mu migambwe itandukanye hariho mbere n'abo ba- bari bashizwe ku ntonde z'abashinga amateka mu migambwe urumva yuko ibyo byose ni intambwe biragaragara yuko n'abo batwa bari bafise ishaka ry'uko bokurikirana ibya politiki hanyuma yavuze no mu ku mitumba ati by'ukuri nta batwa bitoje ku mitumba naho nyine twavuga yuko ntiyaronse akaryo ko kubikurikiranira hafi kuko twebwe turazi yuko hari abatwa bitoje ku mitumba kiretse gusa ko n'aho bitoje batashikirwa ngo baronke ikibanza cya mbere cyangwa icya kabiri ariko hariho uburorero usanga tuzi aho usanga abatwa bararonse nk'ikibanza cya gatatu cya kane ndibuka ikibanza cya kane ikibanza cya gatanu kubandanya uduga ariko ikibanza cya kabiri cyangwa icya mbere mu- mu ku- ku mitumba ntibashikiriwe rero ni naho tukiraba akagihaze ni intango eh, iryo shaka mu kwerekana iryo shaka ariko turazi ko nko mu mwaka uheze hariho abashikiriwe ku mitumba bararongora imitumba kandi turabazi turazi nko mu ntara ya mwaro eh, muri komine ya rusaka twari dufiseho umutwa yari arongoye umutumba kandi urumva ko yari arongoye abahutu abatutsi n'abatwa ni ukuvuga rero ishaka turarifise ahubwo gusa ni uko iyo batabikurikiranira hafi by'ukuri ngo amenye ibiriko biraba kuri tere niko se leonard nk'ubwo ngubwo ko muvuga yuko mu- mufite iryo shyaka ryo kujya namwe mu gupiganwa mu guhangana mu bya politiki ubu ngubu uko muhagaze muri izo nzego z'imitumba murumva mubyishimiye twebwe gushika ubu aho amatora ahereye yo ku mitumba ntiturashobora ku- kwegeranya ibiharuro ngo tubone by'ukuri abatwa kumbure hari n'igihe usanga hari n'abashikiriwe bakaba aba mbere ariko inkuru zimaze kunshikira ni uko atamutwa yabaye uwa mbere cyangwa uwa kabiri ikibanza bafise aho ngeza uno munsi bahera ku kibanza cya kane muri iyo mitumba radiyo ijwi rya Hanyuma- yego komera komeza ikindi ikindi twavuga twavuga yuko mu bisanzwe ibibanza ufise usanga tutabyishimira by'ukuri kuko hari nk'igihe usanga harimo utuntu twinshi nk'ubu iyo bariko baritoza hari aho wasanga hari abifise akagira icyo akoze eh, ariko abo batwa wasanga kenshi bataronse amikoro kugira ngo nabo banezereze abazobatora ariko aha abandi wasanga baronse nyene babanezereza ugaca usanga rero baronse n'ibyo bibanza vya mbere canke ivya kabiri nuko no yewe.
kwishura ico kibazo Eh, radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira muri iki kiganiro murisanga ku ruhare rw'abasangwabutaka ni ukuvuga abatwa mu burundi mu rwego rwa politiki kuri telefone dufite na vincent vincent urahura urakomeye mahoro cyane ye ni amahoro rwose nawe wavuga aho uri n'uburiwe neza hanyuma ugaterera Oh, genda mu gisagara cya bujumbura yego Ah, icyo nashaka guterera biraboneka neza ko butaka hari ikintu coba cariyunguye mu mya- mu myaka icumi iheze mu bya politiki oya ko ugereranyije kuraba nk'ahantu bahora baba canke uko bakomeje ko hari nk'ikintu baba bariyunguye ko nk'umwaka tuvuge nk'umwana ubu aragerageza guhonyera mu ishure kwiga naho atari bose mugabo biraboneka ko eh, n'imvura iragwa ntikwire hose cyo gituma rero bisaba leta nyene n'inzego zibijejwe ko bobafasha kubandanya batera imbere kandi ikindi nyene n'amashirahamwe yabo nyene nayo akagerageza kubafasha kugira ngo nabo biteze imbere bagaragare nk'abandi be baje mu mashirahamwe bagaragare nyene habaye nk'umunsi mukuru nabo nyene bagerageze kugaragara bahaye mikoro nabo bavuga ijambo nyene bavuga ati niko se vincent mu rwego rwa politike Ah.
rwo ubona abasangwabutaka bahagaze gute Bon, ntacyo navuga muri politike kuko jewe sinkurikirana politike cane mvuga Eh.
cane cane ku bintu bijanye no kwiteza imbere Mm, nuko urakoze cyane murakoze namwe kandi rero turabashimira cyane ko mugerageza kuduha ijambo mwe mwakavuga muze muradutumira n'abandi bantu nyene mu mpande zitandukanye turabashimiye rwose namwe mwese uko mungana mutubwire mu magambo aratunezeza ngaho rero urakoze cyane niko se habima urwego uyu- uyu muhungu vincent avuze ku kibazo cy'imyigire muri politike birazwi ntabwo wabi- wayigeramo utiga bihagije abatwa ubu ngubu bariga bihagije Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo mu bisanzwe mu minsi yahera cyahora ari urwitwazo aho aba bene wacu abahutu n'abatutsi bavuga bati nta mutwa twoshinga ibi na biriya ati kuko bisaba amashure ati abatwa rero nta mashure bafise ibyo rero byari bya kera muri ino minsi turabona abatwa turabafise kandi bize bize mbere ibintu bitandukanye uri abize indimi uri abize amategeko uri abize za ekonomi abo bose turabafite ibyahora rero ari urwitwazo ntibize biguma ari urwitwazo ngo abatwa ngo ntiboronka abo bahashira kubera batize ubu rero abatwa barize bariho bashobora gukora iyindi mirimo nk'abahutu n'abatutsi reka ikindi twovuga nk'akarorero nk'ejo bundi aho baheruka gushinga guverinema eh, barashizemwo et- mu- tugerageje kubibutsa na eh, guverinoma igizwe n'abantu abaminisitiri mirongo ibiri muri abo harimwo abahutu cumi na babiri n'abatutsi umunani bagaca bavuga bati muri abo muri abo harimwo mbere n'abadafise aho begamiye nko mu bya politike eh, dufate bati nk'umushikiranganji eh, ajejwe ibibazo bya gisirikare reka n'abandi bashika batatu ibyo rero ni ibintu byatuma ko dufise akayira twocamwo kugira ngo abatwa nabo nyene bashobore eh, kuja muri izo nzego Eh, nkajya bavuga ngo n'imiburiburi mirongo itandatu ku ijana b'abahutu cyangwa ngo n'imiburiburi mirongo ine ku ijana eh, b'abatutsi hanyuma ngo n'imiburiburi mirongo itatu ku ijana b'abakenyezi iyo barenze bavuga rero bati n'imiburiburi ntacyo buza ko bashiramwo n'abatwa ni ukuvuga yuko eh, hariho inzira bocamwo uretse ko baca bitwaza ngo amategeko ngo ibwirizwa shingiro ntiribyemera mugabo twavuga yuko hajya abavuga ngo ibwirizwa shingiro ntibibyemera ni uku- kuba ari ukwikunda kuba ari kwa gukumira abatwa kugira ngo ntibababone muri wa mugu wabo w'abashikiranganji bagaca batangura kuvuga ngo byaba biciye ku biringo n'ibwirizwa shingiro Eh, tukavuga tuti namba na gatoya ni ukwikunda kw'abahutu n'abatutsi ahandi ho amategeko ntabuza ko abatwa boja muri guverinema hanyuma ikindi Yego.
eh, baraheruka gushinga baraheruka gushinga eh, nako gushiraho abaguverineri ni ukuvuga abayobozi b'intara baravuga neza noire sur blanc bati ni aba aba- aba- bagi- bangana bose hamwe cumi n'umunani muri abo bakavuga neza bati abahutu ni cumi na bane n'abatutsi bane tukibaza tuti none abatwasa abarundi muri iyo politike yabo y'abahutu n'abatutsi tuvuge yabo kubera badukumira kubera iki batuvuga bati abatwa nabo barakeneye kuja muri ibyo bibanza bakumva yuko iyo bariko baravuga abahutu n'abatutsi bagaca bumva yuko ubwo nyene n'abatwa bateza kuja muri izo nzego hanyuma yego muri iyo politiki nyene hariho aba ambasaderi iyo bariko barashiraho aba ambasaderi abaserukira igihugu cy'u Burundi mu bindi bihugu naho nyene iyo biciye mu nama nshinga nkenguzamateka baraza kandi mu kubaperezanta mu kuberekana bavuga bati naka ni umuhutu naka ni umututsi ni ukuvuga yuko nticyari ikibazo nticyari ikibazo uretse yuko abatwa ari bo bonyine bagikumirwa ariko bikagirwa n'abantu mm, twovuga ko batatezwa kubigira kuko barinze bavuga bati eh, byugururiwe amoko yose ari Eh.
amoko yose rero twumve yuko mu moko dufise n'abatwa barimo hariho Nikose- n'ibindi bibanza reka tuze kubigarukaho Eh, muri bi- ibyo bibanza tubanze tuvuge nk'i- nk'ibirebana na guverinoma nk'uko mwari mubikomojeho nyine ko akarongo ka mbere kavuga ko guverinoma ifunguriwe amoko yose y'abarundi kandi umukuru w'igihugu yavuze ko iyi ngingo igomba ashaka ko izahinduka mwebwe mwabigiramo uruhare kugira ngo ihinduke mu buryo noneho namwe mubone umwanya wo kujya muri guverinoma mu nama y'aba- y'abashikiranganji twebwe uruhara twagira twasaba yuko ahanini iyo bariko baratuma ko amanama araba ibintu nk'ibyo araba ihindagurika eh, ry'amategeko ko ba- batoza barashira inyuma abatwa twofata nk'akarorero mu manegosiyasiyo aba ariko araba mu mu biganiro biba biriko biraba hagati y'abarundi bakumva yuko abatwa nabo bategerezwa kujamo kugira ngo nihagira ico bapfunditse ku ngingo iyi canke iriya nabo babe bivugiye bavuge bati iki turabona ko cyorohereza abahutu gikorohereza abatutsi mugabo abatwa nta kiborohereza kirimwo twofatira ngaho na cyane cyane kuri ayo mategeko iyo ariko arahinduka bakumva yuko bateza gushiramwo abatwa kugira ngo nabo bashikirize ibyiyumviro byabo rero kenshi uko tumaze kubibona ni uko iyo bariko baratumira usanga abatwa umengo ntibababona nobanka akarorero ubuheruka Eh, byari ko bibera kujumbura twebwe twagize tuti ntidushobora ku- kumva ibiganiro biri ko bibera i bujumbura ntibadutumiye hanyuma natwe ngo tugume tureze amaboko twarashitseho ibiganiro biri ko birabera kandi turasaba yuko bodushiramwo icyo gihe baratwumvirije hanyuma baraheza baraduha icicaro turicara ariko igitangaje ni uko twagiye nk'abavumvyi n'aho bahavuye bakadushiramwo ntiturabavumbye mu gihugu cyacu Turaba- turabarundi nk'abandi ico kimwe n'abahutu n'abatutsi ntiturabavumbyi rero muri iki gihugu cy'u Burundi bumve yuko twese tugifise ko uruhara radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira na habimana leonard arongoye uniproba ishyirahamwe mpuzabatwa mu burundi turi kumwe ariko n'abanyagihugu batandukanye ku bibazo bya politiki n'abasangwabutaka uruhare babifitemo mu gihugu cyabo mu burundi kuri telefone dufite gabriel gabriel uraho neza turaho mwiriwe mwiriwe neza urakomeye turashima wowe uri hehe mbonye gaburiyeri banza witonde ndi bujumbura ni umunyamabanga mukuru nkaba n'umuvugizi w'umugambwe w'urwaruka apederi urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe none icyo kibazo cy'abatwa no muri politiki wakivugaho iki wowe
ubwa mbere nk'umugambwe ya pedere turashima cyane Eh, turabye ibibanza abatwa bafise turabye na porosantaje bafise mu gihugu tukaraba n'ibibanza bafise mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka ni ukuri ni intambwe idasanzwe kandi ugashima ko intwaro ihari ubu yafashije ko abatwa batera imbere bararonka amazu bariga baratera imbere mu bumenyi ni ikintu kidasanzwe cyane kandi mwibuke nuko iyo eh, ibwirwa shingiro iyo rihinduka cyagiye mu bibiri na cumi na gatatu mu kwa cumi na kabiri bari babemeye ko baca baha n'umushikiranganji umva ko byari ibintu bikomeye rwose hama rero tuba tukavuga duti nk'abanyepolitiki ni ukuri abacwa bashima ibyo bafite bafite abashinga amateka batatu bafite abakenguza amateka batatu kandi ubwiza urabye ibyo bintu bakabibahereza batagiye mu ihiganwa ni ikintu kidasanzwe cyane hamare nk'interano nubahereza Ye.
ni ukuri ko bariko bariga bagashika kure kandi tukaba tubona ko bariko barangiza amakaminuza nibare baze bakurikirana amatangazo hari ubuzi basaba ubuzi nk'abandi hama baje mu migambwe kugira ngo mu migambwe bagire gute babone kuronkeraho ibibanza kuko byose bica mu migambwe nta mugambwe w'abatubaho ni umugambi w'abarundi bose hama nabo bakabona kuja ku ntonde baciye muki baciye mu migambwe hama mwene data Vincent yariko aravuga ngo mu nama ziheruka ntibabatumiye ntibashobora gutumira nk'abatwa botumira nk'amashirahamwe bagatumira nk'imigambwe kuko hagiye haba imigambwe y'ubwoko haka imigambwe y'abahutu imigambwe y'abatutsi imigambwe y'abatwa ivyo bintu mu burundi usanga dusubiye mu kandi kaga kadasanzwe jewe mbona rero kuno muhanura ko by'ukuri ko bamaze kugira amashirahamwe y'abatwa ntibagende bigisha abatwa eh, baze mu mugambwe nka pdr bagire mu mugambwe tubakorereho se tubashire ku ntonde kugira ngo baronke ivyo babiri yakuya gusumba ko baze barasaba ngo abatwa abatwa babahereze kandi ko by'ukuri mu migambwe tutobibagira niko se gaburiyeri we Ama- gaburiyeri Yego.
hari utuntu tubiri hari utuntu tubiri uvuze nifuza ko wasobanura kurushaho nako ni dutatu akambere wavuze yuko ngo bari babemereye ko bazagira umushikiranganji ubu ntabo ntawe bafite icyo uraza kukivugaho mu migambwe mu migambwe barimo ariko ntabwo babashyira imbere icya gatatu uti ntabwo babahereza nyamara itegeko nshinga rikavuga tuvuge ngo abategarugori ni ukuvuga abakenyezi bo babahereza kuki se abatabatwa- abatwa batabahereza vuga kuri utwo tuntu dutatu murakoze cyane ubwa mbere iryo shingiro ryari guhinduka mu kwa cumi na kabiri kuko mu bibiri na cumi na gatatu hari harimo ingingo y'uko umu- ah, abatwa baronka umushikiranganji ariko iryo Ariko ibyo ntiryahindutse bintu- ntaririho ntabwo ryabaye rigihinduka urumva ko Eh.
ritahindutse nta Mm.
kundi n'ibihangana hama icya kabiri avuze ngo oh, n'abagore bo barabahereza mugabo abatwa ntabwo berekana ibyo ari byo njye nibaza ko bari mu nama nshingamateka kubera hari ikintu cyanditswe kuko nicyo cyatumye kandi umenye ko abagore babakura mu migambwe baba bagiyemo bakavuga bati mu migambwe batange ibice mirongo itatu ku ijana mugabo abatwa bo bakura amashyirahamwe y'iwabo ni ukuvuga ngo niba baragiye no kunigana ku rubuga iyo ni intambwe idasanzwe baba bagize gute baronse nicyo gituma rero by'ukuri abatwa bamaze gutera imbere hama kandi nkaba ndari ndabakuraje n'ukuri baze mu migambwe tubashyire ku ntore twababonye kuko abatwa ntibaboneka ntibaboneka bagaca bashaka ngo ngo abatwa abatwa mugabo babahimirize baze mu migambwe ya pederi irahari twarabanuriye tubabura baze twafatanyije n'umugambwe yipirona mu matora nta batwa bari barimo ariko baze ubu mu bibiri na mirongo ibiri baze barimo mwebwe muri apederi nta mutwe mufitemo twebwe tubafise ahantu ingozi honyene hamwe ni bukinanyana kandi bukinanyana aho tubafise twarabahimirije baje kwitoza najya mbese ndakivugiraho hariho umutwa umwe yatowe kuba eh, kurongora umutumba ni mu ntara ya cibitoke eh, ahantu bita indora hariho umutumba umwe watowe k'umutwa n'ubu niwe shefu de kori niwe warongoye umutumba aturuka mu ishyaka ryanyu mbo kubera kwitoza bitasaba imigambwe twe twarabahimirije turi mugende mwitoze kuko twe kiwanyu mugende mwitoze Ba yagiye arirukanga aritoza yarabaye umukuru w'umutumba mu ntara ya kibitoke ahantu indora hari umutwa arongoye umutumba magana ya pedi yaragizemo ingufu ati ni ukuri nimwiyamamaze mwiyamamaze ko bidasaba imigambwe mugire gute murako mushikirwa kandi yarashikiriye gaburiyeri wo mu mugambwe wa pederi ndabashimiye cyane namwe turabashimiye cyane kandi tugashimira ni radiyo vuwa d'amerike ku ijambo ry'umuhereza abarundi kuko ubu twari dufite ikibazo cy'amaradiyo abantu ni ukuri bararyoherwa cyane kumvira derade y'iwanyu rwose murakarama rwose tudakomeje rero kwibanda mu magambo habimana na- nanjye reka duhe n'ijambo nanone abandi bagikomere- bagitegereje ku mirongo ya telefone noneho habimana aze kubifatira hamwe abivugeho nefutari ngaho terera ejo nashaka guterera Mm, nashaka ejo no hano uwo yasurukiye abatwa eh, Eh, yogerageza agahimiriza leta igakore- igakorera abanyagihugu bose idata- idakuye ati ubu bwoko buraserukiwe cyangwa ubu kuko ariko bwo twita yuko turi mu bwoko buserukiwe tubona yuko mwanya tuserukiwe bidakwiye kure ye urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika dufite kandi kuri telefone placide placide uraho neza ndaho ndakomeye ndaho muraho ye wowe uri hehe je ndi moreyale muri canada uri umutwa ndi muri ndi moreyale muri canada oya si ndi umutwa
uri umurundi ndi umurundi terera noneho ku kibazo cy'abatwa muri